Ieri Newsweek America. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice cenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
itegeko ryorohereza ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu byo muri afurika iyo munsi bugaragwa bwa sahara rizwi ku izina rya agowa ryemejwe n'inama nshingamateka ya amerika ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryatewe ku gikumu na perezida wa amerika w'icyo gihe bill clinton kuva icyo gihe iryo tegeko ryarongererejwe ikiringo caryo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu iryo tegeko ryorohereza ibidandazwa bigera ku bihumbi bitandatu n'amajana atanu bivuye mu karere ka afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara kwinjira ku masoko ya amerika bidatanze amatagisi yamara hari ibibanza gusabwa ibihugu bigenewe kurikuramwo inyungu kugira ivyo bihugu vyo muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara vyemeregwe gukura inyungu muri iryo tegeko bitegerezwa gushiraho intwaro zigendera ku mategeko zubahiriza agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abakozi ivyo bihugu bisabwa kandi gushiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga bitegerezwa kandi kugira intambwe ku bijanye no gukuraho intambamyi ku bidandazwa n'imitahe bivuye muri amerika hari ababona ko iryo tegeko rifitiye akamaro kaboneka ibihugu vyo muri afurika vyemerewe kurikuramwo inyungu n'abandi babona ko rigeramira amahinguriro yo mu bihugu rigenewe kugirira akamaro mu gutuma ibidandazwa bivuye muri amerika vyuzurana ku masoko y'ivyo bihugu bimwe mu bihugu vyo muri afurika vyarakuwe ku rutonde rw'ibihugu bigenewe gukura inyungu mu itegeko agowa harimwo burundi bwakuwe mu mugambi wa agowa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku ntwaro ya perezida barack obama kubera ubwicanyi n'iryozwa ry'agateka ka muntu no kutubahiriza amategeko leta ya obama yavuga ko byarangwa mu gihugu c'uburundi ico gihe amerika yahaye iminsi mirongo itandatu uru rwanda kugira rusubire ku ngingo yo kongereza amatagisi ku mpuzu zimaze kwambagwa zivuye mu mahanga ngo atari uko inyungu u rwanda rukura mu mugambi wa agowa zihagarikwe iyo ngingo yafashwe nyuma y'uko u rwanda rudugije amatagisi ku mpuzu zimaze kwambagwa zivuye mu mahanga mu byo ruvuga ko ari mu ntumbero yo guteza imbere amahinguriro akora impuzu yo mu gihugu turatumiye mu kiganiro muri sangaga mariye ndaruzaniye yigeze kuba ambasaderi w'uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri iki gihe akaba aba mu gisagara cya new york ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika twatumiye eh, kandi eh, faustin ndikumana ayoboye ishyirahamwe parsem rijejwe eh, gukangurira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashikire iterambere rirama akaba ari bujumbura batumire ndabaramukije
mwaramutse neza ego na- mwaramutse neza ego nashaka ntangure kuri ambassadeur uh, gamariel Eh, mwitegereje iri tegeko agowa uh, n'umugambi waryo kuva rishinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri mubona rigifise akamaro ryari rigenewe eh, ku vyerekeye ibihugu vyo muri afurika bijejwe gu- kurikuramwo inyungu
Ehe, murakoze igihe igihe ryasinywa ngira ngo ryagomba ko- korohereza abanyafurika muri aka karere kuronka uburyo bwo gushora ibintu byabo muri amerika ivyo nibaza ko ari ibintu n'ubu bikiriho n'ubu bihambaye kuko sinibaza yuko dufise henshi dushorera ibintu byacu kuko amahinguriro ataraba menshi cyane cyane n'ibyo dufise nabyo nyine bikaba bitara bitarashikira urugero rwo guhiganwa n'izindi mangazini cyangwa izindi abandi bashora ibintu birahambaye rero neza ko ryari ryiza ko abanyafurika baronga uburyo bwo gushorera ibintu byabo muri amerika n'ubu rero ngira rirakomeye niko nibaza
ego namwe mumbabarire namwe faustin ndikumana mwitegereje itegeko rya gowa kihera imaze ni inyungu ryashyiriweho kugira ibihugu bigenewe kurikuramwo byo mu karere ko muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara mubona byifashe gute mwitegereje ku bwanyu
ubwa mbere hoho uwo mugambi kugira uje mu ngiro watanguye novuga mu kirundi mu gifu novuga icyo nokwita icivugo slogan umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe yazanye yavuga ati mu kugiranira imigenderanire na afurika tufate icivugo cyitwa trade no aid ati reka tureke kuba tuvuga iby'imfashanyo imfashanyo gusa tuje mu byo kugiranira urudandazo kuko byari byagaragaye neza yuko no muri kahise ibihugu biza gutera imbere ni ibihugu bitegereza gukomeza urudandazwa bimwe bishorera ibintu hanze amahinguriro akiyongera bikagerageza guperesa icyo twakwita kujya mu masoko mpuzamakungu kandi hari ibihugu byabishoye turabona ibihugu byo muri aziya byinshi byakoreye ku ma egisporutasiyo ku byo bishorera hanze muri ayo masoko nyine yo hanze byatinda biraduga biraduga biragira ubutunzi bukomeye cyane ni ibintu rero byatanze isomo baravuga bati rero ibihugu bya afurika nabyo nyine birafite ubutunzi kama birafise abahinga n'ibiki nabyo ntibimenyerere yuko byogija mu rudandazwa bigatera imbere hama leta zunze ubumwe za amerika igakivuga ati reka rero twebwe ce tubakuriraho amantuze amadorado duwane kugira ibidandazo byanyu byinjire bitiriwe birariha amakori ku hariya muri leta zunze za amerika bice bice bita kompetitife bishyitse hariya ni ukuvuga ni ukwagurira amasoko ibihugu bya afurika nabyo rero bice bigenda kugira bikore birabe icyo byushoreraho kugira bironke byiteze imbere urabona n'ibibazo by'amadovize muri afurika mu bihugu byinshi biruzuye n'aha mu burundi ni nk'uko kuko wumva amadovize utagirarongera mu byo ushorera hanze uca wa muri kurarondera uteze amaboko uteze amashi hajya kugira ureke gutega amashi ni uko waguja amadovize wava mu byo ushorera hanze yego tugaruke kuri ambasaderi gamariyeri ariko umuntu yitegereje hari ibihugu biratandukanye mu buryo bifise n'aho ubutunzi bwabyo n'amahinguriro muri ibyo bihugu byo mu karere ko muri afurika y'ubugaraga bwa sahara bimaze gushika ko hari ibihugu ubona ko birikuramo inyungu by'ukuri hamwe n'ibihugu by'ibihangange bisa nk'ibitoro nka za nigeria za angola ariko hakaba n'ibindi bihugu witegereje ubona nta kintu kinini bifise bishobora gushora ntacyo byunguka kiboneka muri iryo tegeko ni ikihe mubona cyokorwa kuri ibyo bihugu kugira nabyo bishobora gukuramo inyungu kuko umuntu arabye muri ibyo bihugu ataba byinshi bifise bishorera ku masoko yo muri amerika amerika niyo ishorera ahubwo byinshi muri ibyo bihugu ntihakurira inyungu aho kuba ivyo bihugu iryo tegeko ryari ritegekanirijwe ari byo bikuriyemo inyungu
murakoze icyo nibaza yuko ingero mufatiye ko sinibaza yuko abafise ibintu bike bogira ngo ntacyo bitumariye ko tutanganya gushora n'abandi barafite byinshi iyo ngero siyo kuko ufise bike agira aho atanguriye ataronse aho atanguriye rero ntashobora kubandanya umushantahe yaje kuvuga yabibuze ushoye ibintu tugenegene canke sinkunda cane iryo jambo lakitizana akaronka amadovize akwiye makeyi ashobora kongereza akaronka ayandi mu minsi iza uwutangura rero ntiyohiganwa n'abari bamaze gutera imbere ahubwo yobakurikira sinibaza yuko hari akarengane na gatoyi ahubwo hari irembo ryuguruye kugira nabo bunguruze buhoro buhoro uko bashobora bashikira abo bandi ningoga kumbure ibihugu bidandaza ibitoro ubu si si uko ari byo bifite byonyine ni uko aribyo byatanguye kubidandaza kare nk'ubu hariho ibindi muri afurika muri afurika mbere y'iwacu mu biyaga binini bitanguye kudandaza ibitoro cyangwa ibindi biva muri afurika ibyerekeye turisime ingenzi ibihugu by'iwacu bimwe bimwe byarateje imbere ingenzi biratuma turonka amadovize akwiye tukaronka n'ingene abo banyamahanga baza kutugendera kuko imigendere yabaye myiza ubakene rero ntibwotuma butuza kugira ngo ntacu tuzokuramwo tudatanguye tutagejeje bakwiye kugeza rero tukaraba ibyo dufite byose bishoboka tugatangura kugira dushikire intambwe abandi bagezeko
ego uh, nawe uh, faustin uh, kuri ibi iryo tegeko uh, rijana n'ibintu bisabwa na amerika twabivuze nk'ivyerekeye gukingira agateka ka muntu agateka k'abakozi kugurura amasoko gushyiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga n'ibindi bitari bike kugira ngo ibyo bihugu byemererwe mubona ibyo bisabwa birakenewe kugira ibyo bihugu byemererwe
mu bisanzwe uwo mugambi wa gowa naho uba usaba yuko ibihugu bya afurika bikomeza ibyo bishorera muri muri leta zimwe za amerika nagira ngo aricyo gatoyi ku kintu kimwe ni uko nyine ubwa mbere bica byigaragaza ko ibihugu bya afurika usanga bikunze guca bishora bimwe twita amakere poromiyeri hodido bazi ni ukuvuga ibi bidandazwa umuntu aba acukuye atarahingura n'ibitoro canke ibindi by'amabuye y'agaciro cyangwa n'ibindi ikibazo rero afite ubigira ni icyo gutangura kudandaza icyo twakwita reproduwi manifagite ni ukuvuga ibidandazwa byahinguwe byahinguwe nk'ibi nyine byo mu mashyirahamwe ariko rero umuntu wese agira aho atangurira nk'uko umushinga ntahenda ruzani yabivuze izo makere poromye ushobora kuzikora neza ukazijanayo hanyuma ukaruha ayo madovize akwiye niyo gutuma rero buke buke ugenda urashikira ibindi uba uri kuraraba ingene uronka amadovize amera agaciro azarava mu nguvu zawe nawe werekana ati joho maze iki ku isi mbe ku isi nshobora kurata ikiwanje burya niko biza hanyuma ibire nabyo by'amasoko murazi yuko afurika kandi ari iyindi ngorane dufite n'aha no muri afurika ni uko habuze ikintu bita imitahe yo kwemvesisa bumva bavuze bati rero kureka kw'amasoko kw'abantu bizatunga ashobora kunyuza imitahe inyuma koroherezwa bo ntuvuga ko n'ibyo birafasha kuko urabona naho turi ko turacukura ibitoro turacukura ibitoro bikava muri muri afurika bija muri ibyo bihugu mugabo amasosiyete manini manini abicukura n'ubundi imitahe iva hariya ikaza muri afurika n'icyo kibazo cy'imitahe rero urumva kibwiza kuva mu nzira iyo uburundi buri ko buracukura icyo bita retererare haza isosiyete n'ubundi yahari ikaza ino ni imitahe ibanza kuza nka misozi leta turanje bakita ko ariko abikorera ngaha mugabo urumva tugize kuba twabuze ayo masoko turabuze n'imitahe yo kugira bwa butunzi kama bwacu tubukoresha imitahe kapitale finance na kapitale tekinike urumva nicyo gituma jene avuga yuko ibihugu bya afurika byotegereza guhindura gusa ingendo cyane cyane muri ibi by'intwari ibereye n'ingene batunganya ibintu kugira iyo mitahe yinjira n'ubundi n'ibindi bihugu byo byagiye biratera imbere byo muri aziya cyangwa za shina usanga imitahe iva hariya muri iyo bashaka ikaza washaka bigasubira egisporutasi ikava muri ibyo bihugu ijana hariya mugabo urumva icyo gihugu kirahita kikahatorera akoyoko nibaza yuko iyo migenderanire yo kumva ibihugu bya afurika ko bitegereza gukora ukiteza imbere ugashorera ibintu hanze niyo nzira yonyine ishobora gutuma ibintu byo gutega amashyi bigenda biragabanuka reka tubandanye bishobora kuva mu nzira yego tuze ku mirongo ya telefone duse leonidas uratwumva yego watubwira irindi zina naho hamagaye uri
nitwa nyiramaroni dansi nkamuhamagaye ndi mu burundi yego ufise akabazo cyangwa intererano
mfite intererano nkagira n'ikibazo yego
yego mu ntererano bavuze ibyerekeye iryo shyirahamwe rya agowa ni byiza kuba rifashanya n'ibihugu bya afurika mu kwagura imihoro kandi ni byiza no gufasha n'ibihugu bitaratera imbere kuko usanga nk'ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe bitabasha ku- ku- bi- bitabasha kubusohora neza ugasanga nk'ibihugu bimaze gutera imbere bizinjiza imitahe yabyo mu bihugu ugasanga biregizonere ibirihishwa binyuze amatakisi ibijyanye n'amadohani ikibazo nashaka kubaza uwa pariseri ko tufise i- i- izi matiyere poromiye zikagenda zitarahingurwa kandi iyo zigiye zitarahingurwa abenegihugu ntibaronka ubuzi bukwiye ariko iyo zigiye zimaze guhingurwa niho baronka ubuzi bukwiye ku ari bose ari benshi cyane ni iyihe ngingo bakurikirana mu bi- mu bihugu baherereyemo kugira ngo u- u- umwenegihugu wese aronke akazi
Ego, urakoze Eh, mumwishyure faustin
Eh, mu bisanzwe umuntu abanza guhera ku cyo twokwita eh, ahantu igihugu kiba gifise icyo twokwita avantage comparative ni ukuvuga ahantu ufise ubuhinga na potentialite n- n- n'ubutunzi bukwiye bugutuma hari akarusho ugenda ufise ugira ushora ico kintu hanze nk'ubu mu burundi byari byagaragaye yuko muri uwo mugambi wa gowa twari gukorera ku ikawa ubwa mbere ikawa muri ko ari iki- ikinyobwa gikundwa cyane ku isi kiri mu binyobwa bitatu bya mbere binyobwa kubona aha mu burundi rero tukirima canke icayi tukaba twoshoboye kudevelopa nyine tugitegura neza imbere y'uko kija kugurishwa hanze tuka- tukisipeseza cyane muri iyo kawa ku buryo ka kanovera k'ikawa y'uburundi tukaryohora hamwe umunyamerika ari muri philadelphia umunyamerika ari new york yumvise ikawa y'uburundi az- agenda abaza mu ma- mu marimantasi ati iyi kawa yakorewe hehe iyi kawa yakorewe hehe noneho rero wa munyagihugu wino nawe isoko rikagwira ry'iyo kawa ikarimwa ikamuteza imbere ayo madovize uko azaza rero akagera adufasha kugenda twugurura eh, imihora yo gushora ibindi hanze mugabo turakora ubuhinga bukwiye mugabo ahandi ho urabona nk'ibi iyo hari ibihugu byihutira rimwe tugeze kuvuga ibyo- ibyo- iby'ama- ibyo gushora ubutare hanze ugasanga byihutiye gusinyanira amasosiyete ni n'amasosiyete amasosiyete yo hanze bagasinyiranira amakoro bititeguye neza ata buhinga bwo gucukura ibyo bintu no kubanza kubiteka neza eh, muri iki ki- mu- mu- mu- aha- mu burundi ugahita usanga nk'agahomo nk'ibyo duherwa kubona rero ibi- ibi- ibyo bita retererari biriko biracukurwa aha muri bujumbura rirare ubirabye urabona ko umengo nta nyungu iboneka turiko turabibonamwo Eh, kubera tu- ni- n'ibyahinguwe bigenda bi- bikiri ibivuvu bish- bikaza gukorerwa hariya hanze ntitunamenye n'agaciro ni- na kantite yashoboye kuboneka urumva rero ni kwa kwitegura kw'igihugu ukabanza ukamenya ati jewe nka- nkomeyehe nubanza gukorera hehe nkagira inguvu nyinshi nimba ukanovera k'ikawa y'uburundi karigeze kuvugwa kabonaze ukamye kavugwa tugakomeze rero hamwe ikawa y'uburundi iba rurangiranwa mu Yego.
makungu ugahera gutyo ukagenda rero uraja no mu bindi buhoro buhoro umugabo uzi neza ati ntegereza kwerekana ko nshoboye kugira ico ndandaza kindanga nanje mu makungu yego Eh, ambasaderi eh, gamariyeri ibyo nibaza ko ari ikibazo gikomeye muri afurika cyane cyane ku bihugu aho amahinguriro atarakomera eh, kuri ibyo byo kongereza agaciro ku bidandazwa bihinguwe eh, imbere yo kubishorera kuri aya masoko yo muri amerika kugira ibihugu byo muri afurika bikuremo inyungu nyakuri iboneka Eh, mubona bizofata iki kugira u- amahinguriro iterambere ry'amahinguriro muri afurika rishobore gushinga imizi i- aho gushora ibidandazo bitarahingurwa bi- bitera agahombo kubera bitaba bifise agaciro gakomeye nk'ibimaze guhingurwa niki ibihugu vyo muri afurika vyogira kugira ngo bikomeze igisata c'amahinguriro kugira bizokura inyungu iboneka mw'itegeko n'umugambi yagowa
Bon, sinibaza yuko ubwa mbere ubwa mbere sinzi byinshi cyane mu byo mu byerekeye urudandazwa ni- ni- n'iterambere mugabo ikibazo singene bogira amahinguriro akomeye kugira bashobore kuza ngaha ni uko botangura kugira amahinguriro akomere buhoro buhoro uko batera imbere uko dutera imbere ntidushobora guhera ku mahinguriro ateye imbere akomeye tutahereye hasi aho tugeze aho turi icyo aya mategeko ya amerika idufasha rero ni uko ibyo bike dufise byo kwinjira iwabo badatanze tagisi nyinshi kugira badufashe bitere imbere bikure nitwakuriza amategeko neza bikaguma bikora kumbure tuzoshikira ikiringo tugera ku mahinguriro yabyo atuma bya biguzi byacu byongerekana iyo dushoye hariya ntitwavuga rero ngo tuzobanza kurondera amahinguriro kugira ngo dushobore hariya butangura ubu kugira dukuze urudandazwa rwacu rutume amahungiro yongerekana nsubire kuvuga icyo ari cyo ikawa muvuga kera twashora ikawa ikawa isanzwe batonoye banikiye igaca igenda ibura ayo magunira ubu i burundi bashyira ikawa mu masashe bashyira ikawa bakayitekera ikaza yatekeye ugasanga hano mba muri new york hari aho dusanga icyayi cyangwa ikawa y'u burundi imanitse aho rero hari icyongeye ko kumbure n'ibindi rero byogenda gutyo niho amahinguriro yokomera akomera kuko turi ko turaduga buhoro buhoro siyo tuzoherako nagira ngo kuri icyo rero gihambaye ntituzobanza kurondera amahinguriro akomeye kugira tudandaze na amerika tudandaze na amerika cyangwa abandi byotuma amahinguriro kumbure aduga cyane iwacu izo rero nibaza kandi gihambaye mfate nka kotebu iwaje nakoze muri kotebu kera nkiri burundi aho twari tugeze cyangwa tugeze ubu ngira ntitwashoboye kongereza ibi ibi poroduwi za tegisitire zikomeye gusumba ku buryo dushobore gushora hanze n'ahandi duhereye iwacu cyangwa mu bihugu byo muri afurika ibyo rero nibaza yuko ni ukugenda buhoro buhoro tugakura ntituzobanza gukura kugira tudandaze yego ntabwo uciriyemo wari kuravuga nk'ibyo by'igisata nyine cy'amahinguriro ku byerekeye nk'impuzu ibihugu byinshi si byinshi cyane ariko harimo bimwe bikuramo inyungu cyane iboneka muri agowa nk'akarorero k'amazinga ya morise akarorero ka rezoto ivugwa ko ishorera ku masoko yo muri amerika ibirenga agaciro k'imiliyoni amajana ane y'amadolari bivuye mu mpuzu tugaruke ku mirongo ya telefone dufise fiston fiston uratwumva fiston uratwumva
yego ndabumva mwiriwe ego watubwirira indi zina naho hamagaye uriye
nitwa irakoze fisito nkaba ndi mu kamenge ubujumbura neza na neza ego ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera
ni icyiyumviro ku byerekeranye n'urudandazwa cyane cyane iya gowa ego urazi igihe barack obama yaragitwara amerika wabona yuko wari umugambi mwiza ukabona yuko afurika ironka ahantu yisanzura ariko usubiye inyuma twagenda tubona umenga ni umugambi abanyafurika umva amerika irashobora gusa muri afurika mu bwacu usanga afurika yoyo nta karusho kanini atari kuronka bijya bintu gusa ikindi nacyo nagomba guterera nterekanye amahinguriro usanga abagwizatunga cyane cyane bo muri afurika bihutira kujya mu rudandazwa rw'ibiharage rw'ibigori mugabo ugasanga bari kubazibira ba bantu bafite imitahe mitoya cyangwa ibayabaye gutera imbere ni hakubaka amahinguriro ku buryo wa munyagihugu afite umutahe mutoya cyangwa ibayabaye yoshobora kujyana muri rya hinguriro muri icyo gihe nta kazi kaboneka na ubuzima bw'umunyagihugu asanzwe ntibuduga usanga buguma ari hahandi mugabo mu buzima bw'umutunzi usanga buguma buri hejuru bumva rero icyo twahamagarira abarundi cyane cyane abanyafurika ni uko bakumva abagwizatunga icya mbere ntibiyumvire yuko ibintu byose bazabikora ibura
murakoze nacyo rero leta nicyo yogira umugambi wo kwigisha abantu wo kugira umugambi wo kugira atangwa agatangwa bagende kwiga ubumenyi tudafise kugira ngo ya mahinguriro dukeneye tuzoyubakira ubwacu kuko tutayubakiye ubwacu nta bandi bazobitubakira bazaguma batugurira bwa butare ku giciro gitoyi rwose ku buryo uzosanga ntituri ko turatera imbere nk'ubu mu burundi ikawa nicyo kintu cyinjiza amadevize menshi rwose mugabo ukaca usanga ubutare terari dufise dufise mikere dufise iki tusa nta madevize menshi atwinjiriza gushikiriza isaha urabona uburundi burafite ubutare bwinshi mugabo ntakirahinduka mu buzima bw'umunyagihugu neza na neza mugabo turavizeye rero leta ntigire ibanze twige ubumenyi bwo gukora ibyo bintu bisigure abanyeshuri baronka amaburuse cyangwa amakontra basinya n'abanyaburaya cyangwa n'abanyamerika basinye kontra nokwita le transfer du savoir faire bisigure baturungikirane ubumenyi duhanahana ubumenyi mbere y'uko duhana bya bidandaza cyangwa y'amahirwe kugira ngo natwe dushobore kuyikorera rero umuntu agufasha kugira azo kwama agufasha ntacyo wamaze nubwo umuntu agufasha neza n'umuntu agufasha kugira ngo ntuzosubire kumusaba murakoze rwose murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku itegeko rya agowa ryashyizweho na leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryorohereza udandaje hagati ya amerika n'akarere ka afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara Ah, ku bavuga banebagura iryo tegeko n'aho babona rifise akamaro baravuga ko icyiyumviro kiri inyuma ya amerika cyari inyuma ya amerika imbere y'uko ishyiraho iryo tegeko ko kutari ugukunda cyane canke kuba ifise ku mushaha inyungu za afurika Ah, ko kumbure vyatumwe n'ivyo no kwita inyungu za politike ivyo bita geopolitike Eh, ko babona ko ubushinwa eh, n'ubuhindi biriko biza cyane muri afurika eh, aho biriko birondera eh, amatungo yo mu butaka yo guteza imbere ubutunzi bwa buriko butera bwihuta muri ivyo bihugu bibiri ubushinwa n'ubuhindi kuri ico ambasaderi eh, gamaliye mubivuga kwi
Eh, mura- murakoze umushintahe eh, Faustin yavuze neza kare icivugo bavuga trade not aid hari aho twibaza kenshi cyane yuko ibintu bivuye mu bazungu ari imfashanyo batuzaniye ari urukundo badufitiye badufitiye urwo rukundo n'imfashanyo kuko nabo bafite icyo bizigiye ko kizova iwacu tubaha niho du- mwumva neza rimwe rimwe ingene tuvuga iyo atacu bakura iwacu ntibazoza kudufasha icyo tutishiremwo ukora iwacu kugira bagire ico ico baje kurondera bakironke natwe turonke ico dukura iwabo imfashanyo rero gufashanya ijambo ryasi ryiza mu kintu riraryoshe mugabo si ryiza kuko ntagufasha kuko agukunda agufasha kuko hari ico nawe yogukuraho n'iwacu uwuterereye uno munsi ku rubanza aba yizigiye ko urubanza ruzokugira nawe uzomuterera mugakundana umuryango kugira ngo mufashanye ni magiranire rero nta mareta atuzanira ibintu ngo atuwe ko dukunda atuzanira ibintu kugira nabo baronke ico bakuraho niyo ma- niyo mategeko dufitaniye n'abanyamerika muri agowa n'abandi muri les acpse muhora mu vyumva vya union européenne ari ico bagomba gukura iwacu dutegerezwa kubaha rero nico gituma twebwe twosaba gukora cane kugira turonke ico tubaha turonke ico dushora iwabo hanyuma nabo bashora ibindi iwacu ni urudandazwa rero rukomera kuko rwakozwe amahinguriro ntidushobora gutangurira ku mahinguriro ya nikele cyangwa amahinguriro ya ya ya tererari tutararonka bwa buryo tubwira umushingantahe Faustin bwo gushinga amashyirahamwe no gushinga amayizine ni ugutangurira aho tugeze rero hanyuma buhoro buhoro tukagira developuma y'aho tugeze tukunguruza kugira ngo mu minsi izaza mu myaka izoza tugire plan yo kuzoronka amayizine afasha seyisheli mwavuze amategeko yahanye n'abo bantu gushora ibyo bintu iyakurikiza neza ikabandanya ikuraho inyungu yongereza iguma yongereza nicyo gituma rero amategeko kenshi rimwe rimwe kubera aho twibaza n'imfashanyo atugora gukurikiza nabo aka- bagasha banka kudufasha kuko utayakurikije ni ukwitonda rero hariho amategeko tuba twasinye dutegereza gukurikiza nabo bagakurikiza kuko dushoye ibintu iwabo ibyo batwemereye bakabigira bitagenze uko tuzoguma hasi nifuza rero yuko izo by'imfashanyo u- ukwemereye kugushorera ibintu cyangwa gutiza abagufashije mugabo ntabagugabiye abagomba gukora nawe bagica kuri wawe murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone eh, Thierry aduteye akamo Thierry irindi zina naho uhamagaye uri
nahisakiye fideli mwaramwiriwe mwiriwe urihe mundamukiriza ndi bujumbura mu burundi ego
ego fideli je numvise kino kintu bavuze ko abarundi bemerewe gushobora gushora muri rino tirahamwe agowa nakibonye mu nzira zibiri iya mbere ni yuko uwiravye muri rusange abarundi batumiwe batumiwe kugira baje hamwe bahiganwe n'ayandi ma- n'ibindi bihugu n'abandi bari mu Ene.
bindi bihugu vy'iwacu vya afurika kugira bashobore kudandaza bwabikiye mu higanwa ariko ikindi nabonye nyamukuru ni uko biravye amerika iriko irondera isoko muri bino bihugu vy'iwacu ivyo vyose agasheshwa rumuri kubera ko niyo ifise ubushobozi bwo gushobora guhingura ibintu vyinshi igashobora kubishora ariko mu bigaragara ngaho iwacu mu burundi uretse ikawa canke icayi ibindi dushobora gushora n'ibiki ariko rero ibyo byose ndagomba kubishyira mu kibazo kimwe ngo mani barizo batumire uko ari babiri uravye ino myaka ihaciye rino shirahamwe ryari risanzwe rihari simike kandi nibaza ko abarundi bari barigeze no kunaribamo nagomba ndababaze mu bigaragara ikintu vyoba bimaze kungura abarundi canke vyoba vyarunguye abarundi niki hanyuma mu by'ukuri muze fidele uravye iyo bavuze bati guhiganwa isoko mpuzamakungu nuko by'ukuri igihugu kiba gifise mu gihugu nyene hagati kiba gifise ubutunzi bukwiye kugira gishobore kugaburira abari mu gihugu hanyuma ivyo bisigaye bishobore kuja guhiganwa ku rwego mpuzamakungu rero mu bigaragara mu burundi nuko dufite ikintu co gufata ibintu minenego niyo ikawa ihari ugasanga n'abarundi ntirikirabungura abayirima bobo nyene bo nyene ubwabo nacirikirabafasha ugasanga ifasha ba bandi babishora hariya mu mahanga rero niba ubwa mbere ikibuze ni kino kintu c'uko abarundi biyumvamo yuko bashoboye bashoboye gukora ibintu hanyuma bakabikorana umutima wiyumviriye umutima ugamije gukora ikintu dokari ikintu avuga mu gifaransa ubwabo ikintu tubona gishobora kuja mu higanwa nk'ahandi amafideli hari akantu mwavuze muri ya note ya kino kiganiro nabonyemo akantu kavuga ngo isoko turashobora kuhasanga ibintu byaje biva mu mahanga gusa ugasanga iby'iwacu nta kibanza bigifite kino kintu fideli nibaza ko ari ikintu abantu bakwiye kwiyobagiza bagashyiramo ahubwo ingufu zo gushobora gukora ko dukoze ku isoko hakaba ibintu byinshi by'iwacu biriya bizoheza bitakaza agaciro ariko kandi ni n'akamo ngomba gutera leta ugiye kubiraba leta z'iwacu zishinzwe ku butegetsi zigera ziyumvira yuko abanyagihugu bashize kugira ngo bababonere kure bashobore gushyiraho imigambi y'iterambere muri ibi by'ubudandaje n'ibindi no mu burundi dufite kuko abarundi babayeho benshi ku bintu by'uburimyi muga kubera iki umurundi no munsi arima kugira ngo gusa aronke ibyajya nabyo ntibiboneka bigoranye agomba rero abategetsi bashyireho abategetsi bashyireho politiki yo kugira ngo abarundi bashobore kwijukira muri rusange gushobora gukora ibintu bakabikorana umutima witonze ariko ibintu bishobora kugira akamaro abarundi bukabona guhiganwa ku isoko mpuzamakungu kuvuga amwe ashobora guhingura ibintu ashobore gutezwa imbere ashigikirwe muri rusange murakoze yari tiyeri fositime mumwishure
ubwa mbere hoho ibyo byo kuguma abantu bavuga ibihugu byo hanze ngo bishaka guprofita ku bihugu by'ino ibyo iyo siroga sinshaka kuguma ivugwa gutyo kuko n'ibindi bihugu byara iyo nzira yo guca mu rudandazwa ukamenya ingene witunganya ukamenya icyo urondera niba umenya icyo urondera ukamenya ingene urondera uburyo ukamenya ingene ubukoresha neza mu ntwari ibereye ukamenya icyo bugushikana ko kugira ushobore kujya muri ayo masoko hariho nk'ibihugu uri kurara muri kahise wasanga nko mu myaka ya mirongo itanu nko muri muri minefusanse nkani gutyo wasanga ari ibihugu bya aziya bikenye cyane gusa ibihugu bya afurika nk'igihugu cya kure diside muri za mirongo itatu na kangahe na mirongo ine na kangahe wasanga umengo gisungwa na za gana na kenya na za kenya mugabo ubyibuka araba ubu kure diside irakora amaorudinateri kure diside irafite irya firame ya samusungu n'ibiki bikora ibintu bikomeye cyane none bigenda gute bigenda gute babigenjeje gute muzeyi watanze akaro keza ko nagira ndakagaruka ko iri muri ukaraba ibyo ishobora gushorera muri leta zunze ubumwe za amerika ari agahugu gaprofita iyo agowa agahugu katarenza mu buringanire province gitega gatoye mugabo kariho karakora ibitangaza mu by'ubutunzi ngira n'umwimbi wako peyibe usumba inshuro nka cumi w'uburundi rezoto kingana hamwe kingana cyo kimwe n'uburundi mu mikoro cyaramaze kugwiza nk'inshuro gatatu ibyo gishorera hanze no muri izo za muri izo nyine za amerika birashoboka hari ibihugu biriko birafata uwo murindi nivyo turifatira muri mu kivunga hose hari ibihugu biriko birigorora bivamwo bifata intumbero n'ibindi bizingama kubera bigumana vya bibazo bituma kumbure uburyo n'intwa nini uburyo n'ibyerekeye imitahe bitinjira ugasanga iyo politiki atayihari rero ntuzeyi rezilita ejo ni ukuta rezilita iragoye kuboneka nibaza yuko n'ibyo bavuga ngo by'imfashanyo cyangwa n'iki burya imfashanyo si ibintu byo kuvuga ngo ni kuburyo umuntu ajya gukoma amashyi ngo umuntu ajya kubera amashyi ngo umuntu amufashe ngo amufashe mu bisanzwe ingene ku isi rorasiyo finansiyere interinasiyoneri zihe zimeze hariho icyo bita rekapito ni ukuvuga imitahe igenerwa ibihugu bikenye cyane iyo mitahe rero n'imwe ugenda kwaka ukaka ugasanga uyirishe nko ku cya kabiri gusa cyane urishe kuri to dentere itangana na to dentiri yo ku isoko cyane ugasanga baguhaye umwanya wo kugira urambure usuka banza kwa nkame nk'imyaka ibiri ati banza umara imyaka ibiri utari kurariha cyane bakavuga bati iyi ni do genda ubanza uyikoresha hanyuma uzotagura kwishyura runaka ni ukorosha kugira ibihugu bikenye cyane bishikira imitari si ukuvuga ngo nifashanye abantu babyumva nabi ni ukorosha kugira nk'ibihugu biba bikenye cyane biba bivuye nko mu ntambara bikiri fagire bibona ingene bishikira imitari yo kugira bize bavuze bati umuyaga nkuba nk'ubu ruri dukenye umuyaga nkuba uzawukurahe ujya ku isoko kuza kurondera amadovize hanze kugira wubake ayo mabaraje ujya none iyo soko usanze isoko marishe finanse hari ubu izibye cyane uburundi ucugira iki ubwiza kubanza kurondera isoko y'amahera azimbutse icyo bita to koncesiyoneri nuze kredi koncesiyoneri cyane ukarunga umfashanyo mugabo ukabuze uti iyo mfashanyo rero ije cyangwa iyo to inji sinje kugira nje mu konona cyangwa ngira ndayikoreshe koko intebe za infrastructure nshaka hanyuma ndazi neza yuko bizontuma mu minsi y'ababwizatunga banje batangura kubikoresha ngaca bagaca batangura gutera imbere wumva rero ni ibintu byinshi kandi ugasha ugenda urazurara bati mbe mu mwaka uza twateye imbere gute twashoye ibingana gute mugabo ahandi ho urudandazwa ruri mu bintu bituma ibihugu by'iwacu byotangura kugira akarusho kuko umuntu akuguruye isoko ati nawe ngo ushorere ngaha nibaza ko abari karagutuma ati kora ntubure aho ushorera ibintu kandi wabikoze urakoze reka tugaruke ku mirongo ya telefone kandi dufise Vincent Vincent uratwumva
mwiriwe neza mwiriwe utubwire irindi zina naho uhamagaye uri
ndi hano mu karere ka kamonyi hano aho bita ku ruyenzi
ni mu rwanda
ni mu rwanda ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda ufise akabazo canke intererano
ikibazo reka nitumbereze kuri faustin ndikumana mu minsi ishize nari nasabye ko mwanamutumira nk'umuntu w'umusesenguzi ndimo ndareba muri ibi bihugu ese nkibaza nkavuga ati impamvu amerika yaba wenda ivuga ati mutange tubahaye iminsi mwibaze kuri iki kuri iyi ngingo mwabamo mwarafashe yo kugira ngo bigende gutya na gutya ndavuga nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko yafatiye iyo ngingo burundi akavuga ati tubakuye muri agowa burundi bukavuga ati ntabwo n'ubundi ati nta nyungu twari tubifitemo hanyuma neza ubundi naho u rwanda rukavuga ati nta nyungu nyinshi twari tubifitemo nagira ngo rero mbaze faustin kumana ese wowe urabona yuko nta nyungu ibi bihugu byaba bifitemo ko akenshi tubona yuko bavuga ko nta nyungu bari bafitemo ari uko babakuyemo ikindi umbwire ku bijyanye n'isoko rusange ese urabona bizashoboka bite kugira ngo bishoboke
murakoze murakoze reka bishyure faustin mumwishyure
inyungu inyungu ntiyobura inyungu ntiyobura kuko kumbure ibitaraboneka kuko ibyo uri kurashora utarabishikira mugabo n'umuntu aba apfugura aba agutumye gukora ati ehe rero isoko riruguruye gerageza nawe ukore uze gushorera ibintu iwacu ku buryo ugwiza ayo mafaranga y'agaciro nibaza yuko kumbure nuko ari umugabane wa amerika mugabo urabona iyo migenderanire ihora ivugwa no mu bihugu bya buraya kujya yigeze kubivuga umushinga ntahe ndaruzaniye uniyo europeyeni na afurika mbere usigaye wumva ibihugu byose byo muri bikomakomeye bigira imigenzire na afurika ku gihugu kimwe kimwe nk'ubushinwa na afurika ubuhindi na afurika ubuyapani na afurika ibyo ari byo byose afurika itegeza kumenya yuko itirondeje kugira ikibanza ko izindi iyindi migabane y'isi nka aziya y'epfo azidiside cyangwa iya amerika y'epfo ingene byagiye bigobotora kugira bishobore kwerekana icyo bimaze imbere washaka y'abo bazungu batanguye kuva kera n'ubuyapani imbere yuko bumera uko bumeze barigize ko ari igihugu gikenye cyane muri za wisa hanyuma umwamperere w'icyo gihe yitwa mutsuito aragice bita revolisiyo meiji hamwe abajapani bikangura bakavuga ati reka tugende tubigire ko mugabo tweme tubondere imitahe baze batubwire mugabo uzi icyo uri kurarondera hari intango rero intango ibigoye nyine ugenda ubona ngo ntacyo maze mugabo ugenda uramenya ingene wiha ku gaciro kugira iyo soko ugende uragira icyo uyishorerako ni politike rero ugira ifatiye ku bintu byose intwari ibereye kurondera uburyo abagwizatunga bize imitahe iwawe wamubona n'ibyo bihugu by'ubushinwa cyangwa n'ibindi urasanga imitahe ivuye muri birya bihugu bitunze igiye nyine nko mu bushinwa bagakorerayo ibintu mbere ugasanga ubushinwa buri ko burabishora kandi urumva harimo ibintu by'amayeri mugabo rero ni nini y'ubudandaje no kumenya ingene umuntu avyifatamwo mugabo rero nk'igihugu kibuze kiti nshaka gukingira nk'izi za industrie textile nk'u rwanda canke n'ibiki ivyo navyo birava kuri soverenite y'igihugu bwigenga kavuga tuti turavye muno mwanya tugira tubaye dukingire uyu w'ibi bidandazwa kugira tubaye tubiteze imbere kumbure dusubire tunegose yuko byoheza bigatuma bigatuma mu masoko mpuzamakungu bishobora kuduteza imbere ubundi nk'uburundi bwobwo ufise iyo kawa kandi ikawa ariyo cyo kintu cya mbere abarundi barata bumva bakuriye amadurado duwane kugira uyishorere hanze uwo buragute nyine ugira ucuga ati ngire politike noneho ituma na wa munyagihugu arimo ikawa akagira abahinduka ivyo rero bisubija mu ntwaro y'iwawe ingene ufata za reforme ingene utunganya ivyerekeye guverinanse ingene politike z'igihugu zija mu ngiro ingene muzikurikirana kugira abashaka kuzonona nk'igiturire canke kibabikuramo mpaka kuvuga ico ushaka gushikako ugishikire nico gituma navuze yuko hari ibihugu biri munsi y'amikoro y'abarundi usanga vyarabishitseko none nka rezoto imaze gushora nk'imiliyoni hafi na miliyoni zirenga amajana atatu muri amerika ku bintu by'impuzu muzi ko nyine kera yigeze kuba ibica bigacika ngahanyu murabyibuka aho ibironka ibidari kera kera aronka ibidari muri za mirongo icenda kotibu ugasanga abantu ko barambara ibitambara vya kotibu ngaha igisirikare kigakora impuzu za kotibu kigashora n'impuzu z'abandi ibindi bajeje umutekano muri aka karere nibaza yuko afurika irafise itegereza gufata ako kantu ka angajema ko kumva yuko itegereza guhindura ingendo kabisa kugira iziraronka inyungu muri ivyo bintu byose aho hantu bayihaye opportunity umuntu agwaye opportunity yego cedric cedric aduteye akamura twumva yego ndangije mwiriwe munyamakuru mwiriwe watubwirira izina n'aho hamagaye uri
nitwa irakoze mpamagaye ndi mu gihugu cy'ubuganda hirya hirya partiyo entebe yego ufise ikibazo canke icyiyumviro intererano hamwe n'ikibazo mbaza uyu mutumire ndagize mwiriwe yakoba afite ndi kumana
arabumva
reka mpere ku ntererano ndagomba kubanza kumushimira ku kuntu ari mu bantu b'abasesanguzi kandi batushikiriza cyangwa bavuga ibintu tubona ko bishobora gufasha igihugu cyacu nagomba nicyo ndamubaza nti burya turabye muri muri aka karere turimwo uburundi tuba turi mu kurira ni ukuvuga tuba turi nko ku rugero rwa kangahe turabye iby'ubutunzi ndavuga neza turabye muri east africa haturi hama nkaca nsongira akandi kabazo kagira kabiri kajanye n'ico muri afurika hoho twoba turi ku rugero rwa kangahe hama iki kandi kabazo nagomba namubaze ndumva ko kenshi akunda guhanura agakunda kubonera akagohe ariko mu bijanye n'ivyerekanye n'ubutunzi yoba izi mpanuro aduha cyangwa atanga ku banyamakuru cyangwa ku iradiyo yoba akorana gute cyangwa yoba avugana gute n'umushikiranganji ajejwe iby'amatungo cyangwa na premier vice presidence kumengo ntihenze mengo niho batwarwa baba bavugana gute izi raporo yoba zibaha akagagohe abonera abantu ku mamediya yoba abasanga nko mu biro canke barafise ayandi maodiyanse bagirana
reka bishure yego yego nicyo nagomba kumubuza murakoze eh, mumwishure Faustin ewe bwa mbere abajije ngo ikibanza c'uburundi muri bihugu vy'aka karere ko muri south african community novuga yuko ikibanza c'uburundi kabisa eh, uburundi nico gihugu vrema kiri inyuma eh, uravye eh, nofatira nk'ibi vya marché commun uravye nk'ibi vya marché commun ibi vyo guhanahana ibidandazwa hagati muri south african community uca ugendura bati mbega none buguriye amasoko aha muri aka karere ibihugu vyavyifashemwo gute ni uko usanga uburundi eh, buri mu bihugu ahubwo byaciye byongereza cyane ibyo bigurira ibyo bigurira muri ibyo bihugu gusumba ibyo bashorerayo donc duca tugurira byinshi muri ako karere gusumba ibyo twebwe twoheza tuka eh, tuka tugashorerayo urumva ibyo biba bigaragaye rero yuko haba akantu kagahaze hanyuma n'ibindi duhora tubona rimwe rimwe turetse ibyo ibyo by'ubutunzi buvuga ngo peybe parabida umwimbu ku banyagihugu aho usanga uburundi ariko bukiri mu majana atatu abandi bose barenze amajana atandatu amajana indwi urumva ni ni nk- ni ni nk'igihugu kiba kiri inyuma kwa conyine n'ejo bundi muri abarukerarugendo turisme uravye nk'amafaranga y'agaciro dufate ava muri vya turisme urasanga ibyo bihugu byose byo muri aka karere u rwanda kenya tanzania n'ibindi ugasanga birakura mu maturisme imiliyoni nk'amajana atatu amajana ane arenga ayo ugasanga angana n'aya mafaranga twe dukenera turiko turarondera imfashanyo mu gushyira mu ngiro zimwe za pib bimwe bito za csrp ugaca usanga twebwe natwe nko mu bihumbi na cumi na kane ugasanga mu bu- u- abarundi do- amadovi dukura mu bya turisme ni munsi y'imiliyoni zitanu ico gihugu conyene kija munsi y'imiliyoni zitanu ibindi bigize mu miliyoni amajana kiba kiriko kiziriki twe ikubita agati twebwe abarundi nyene twibaze kubera iki noneho rero inzu zayire muri ariko ndavuga i- i- nkayire muri si- i- i- irazana cyane isukari birazwi Ni- sinzi ahaba hitera imbere ukaraba nk'iyo sosumo y'iwacu iyo sosumo y'iwacu imaze kuboneka usanga n'isukari turiko turasubira kuyikura hanze dufise sosumo iyo sosumo yokaba yarakomeye tukayimita ikagira gute tugahera kuri iyo sosuma tuti ubu rero tugira tugire isukari iryoshe ikwira muri aka karere mbwa n'ubu production ya sosumo isubira hasi ugasanga isukari kugira umurundi ayinywe turinde gusa kuja kuzana iyindi sukari hanze nk'ivyo ni ibintu bi- bi- bi- bibabaje kubona ayo mashyirahamwe nyine ya mbere yodufashe gufatira ko nigeze kuvuga ko tebo kera barayizi umushinga ntahe ndaruzaniye akiri ino umushikiranganje muri za mirongo icenda barazi ko tebo nyene yahora iza kuronka i- agashimwe iza madrid Yego.
ku- ku- ku- kuri kuri karite y- y'ibitenge turafise ibi vy'ibigazi vyose iki hari ibintu rero vyinshi uburundi je mbona umengo dusabaye ko kandi byodufasha eh, gutera imbere nayo muri Yego.
afurika hoho nyene n'uburundi uravye bimwe vya pibe parabita nibwo buri inyuma hanyuma kuvuga ati turabiyaga n'abo bijejwe eh, turabiyaga rwose hame turabibaterera gusa no ku muntu- ni ukuntu aza kuza aramenya ati hageze gufata ingingo aho bishobora kuba bigoranira urabona ibihugu vyinshi bisigaye bi- bigira bimwe bita zone economique speciale ibihugu bigize zone economique speciale usanga inganda zigwira ku munsi zikagwira ku munsi muga iyo mu burundi twagize ejo bundi ubu nta na kimwe ki- nta na kimwe kiratangura gukorwamo haragaragara nka bavuga ngo yo mu gatumba nta barabara nta kintu gishaje kiraboneka urumva rero eh, haracariho eh, ingorane urazi n'imitaha abagwiza atunga binjiza eh, muri bihugu by'iwacu hanyuma ari ikindi kintu nagira mvuge ni uko biriko biragaragara aha muri afurika ejo Eh, bundi munyarutse.
haraca raporo jewe ndiyentereza cyane ku iterambere rya afurika cyane ibihugu biriko biratera imbere muri afurika si ibihugu bifise izo izo mine canke ayo mapeteroli muri kurasa usanga hari ibihugu biriko bitezwa imbere intwari ibereye izo za irimorisi ni ukwitunganya amabwiriza tukabakiriza imitahe ugategura ibintu neza ibihugu biriko biratera imbere kwa sanse za botswana izo za ile morise eh, izo za zose turiko turavuga n'ibindi bihugu biriko bira- usanga ingene guverinansi bariko barayiteza imbere mu gu- mu kwatira amabwiriza tunga iriki ari irari kirashigikira cane Yego.
nayo ahandi hohoho turahana imbibe n'ibihugu nka za kongo vyuzuranye ngira amaminero ameze gute mugabo ugiye ukaraba za santrafrike hari inzahabu hari iki hehe Reka mugabo tubandanye.
urabona n'ibintu atwa biriko biradushikana Yego.
umuntu ukwibaza rero none abanyafurika tuzi- tuzihanura ryari tuzikubita agashi ryari kugira twihe iteka nk'ibindi bihugu biriko biriya kandi byari inyuma yacu muri za mirongo itanu nigeze uvuga nk'irya kore diside idanaza ama orudinateri kandi mu mirongo itanu neza peyibe ya kore diside yangana n'iya kenya na Yego.
gana Reka mugabo tubandanye.
kure ya diside ubu ira- ira- iradushorera ama orudinateri ngana n'amatelefone n'ibiki Murakoze.
Urumva ni ibintu rero umuntu ashobora kugenda akibaza za amerika latine zose urabona za brezil nyine ziduga ziriko zirapwisansa ugasanga ziriko ziraduga umuntu ashobora kubaza none ni kubera iki afurika ari iguma inyuma yego muri muri wasinya ugasanga rero uburundi buri muri ivyo vyo muri afurika ahubwo vyo bigumye inyuma cane rwose hasi twanze kuvuga afurika yose muri rusange mbwa mu nyuma ugaca uburundi bwacu nibwo dukunda nicyo gihugu cacu catwibarutse reka tubandanye eh, jean bosco aduteye akamo jean bosco ufise iciyumviro canke ikibazo
icyumviro ndetse n'ikibazo yego Eh, ariko ubwo nanyerekanye rero kuba ndabona amasaha yagiye ariko ah, ngende uba ndamubaza nse kubona nyine nk'uko yabivuze koko ibi bihugu nyine byacu ah, bifite nyine iyo iyo sovereignty ariko noneho abanza rero avuga ati twe turimo tu- turimo kugenda dutera imbere ntabwo ibihugu byacu biri developed ibyo bihugu rero byo eh, bya amerika hehe ibyo byose biduhereza ah, ibyo bidufinansa wakabanje ukaruka avuga uti se rero majyewe n'ubwose ndimo gushaka kugira ngo ntere imbere ese bo ni- bagira gutya ibindi barimo kunsaba rero tuvuge nk'aha mu- nk'aha mu rwanda nk'urwo rugero bavuze- bavuze byerekeranye n'ibyacaguwa ese bamereke bakubwira ati we nubivanaho burundu tuzagufatira gutya ibyemezo amafaranga gutya na gutya kandi uzi ko bagufinanse ese uba wumva wenda ko icyo gihe ayo mafaranga nibayakata wenda wowe ugakomeza uwo mushinga wo kugira ngo ukomeze ukore iyo me- iyo- iyo myenda ese uba wumva yuko uh, mu nyuma wenda ayo mafaranga baguhezaga atazagira ingaruka wowe ukomeje ugasanga wenda eh, ugakora iyo myenda aho uba wumva yuko abaturage bazaya- nibazaya bagura bazajya bazakubwa ya mafaranga runaka bagufinansaga wenda nko muri amerika akabanza akareba kuri icyo kintu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nko muri ibyo bihugu bindi bigiye bitandukanye bakabategeka gukora ibintu ibi n'ibi mwakanga kubikora bo bagahita bakata za nkunga ese u- ni gute umuntu ashobora kwiyangaja kandi abona ko bizamugiraho ingaruka icyo kintu nacyo agerageze kuba cyakidusobanuriraho numvishije ari umwexpert mu bi- mu byerekeranye no gusobanura ibyo ngibyo yego murakoze Eh, faustin muri make mumwishure
Eh, avuze ati eh, ngira ngerageje kumutahura ni uko avuga ati uwo kuyangaje gute kandi bashobora mu nyuma gusubira kugufatira ingingo kumbure eh, zi- zitameze neza ariko i- i- ico nagira mvuge mu bintu vy'urudandaza harabanza kuba ikintu bita ganyaganya ganyaganya ni ukuvuga iki muri yaranje mukaza muragira imigenderanire ku buryo nawe ugira ubona icyo hakuye kuko naho uwo munsi yogusumbya icyo hakuye ubwa mbere uravuga ati kizima nanjye mvuye ngaha ngashika aha kuko mu ntumbero zanje nibyo nari nifuzaga uca ugenda ukavuga ati none ubu nimba nahora nshora aya matoni angana gute y'iki kidandazwa ubu nashoye ayangana gute mbega mu mitahe yinjiye kugira kugira ntangure kubikora hinjiye iyingana gute ubwo ndiko ndaprofita ibyo ari byo byose mbwa igihugu kiragumana ubu ubwigenge cyangwa ubusugire mu kinyarwanda ni ko kugira avuge bati "Mm, aha turabona kumenya inyungu zigira zigire zigira zigende ibyo rero ntibitakaza ntibibuza yuko igihugu a- a- hageze ahanze tema kivuga kiti aha je namara ko inyungu zanjye zigira zigende kikamanza kikabikisubirako iyo ngwano yo irashi- irakunda kubaho ngira n'ubu murumva yuko nk'ubushinwa na amerika biri muri utu ubu ukazumva na amerika iravuze ati twari twasenyeraniye muri akorodo libre shanje iyi nitubira tubivemwo izo ngwano z'amaho mugabo ubwiriza kuba ufise daboro abahinga bakomeye bagutuma ubona inyungu uri kubaronderayo bakagutuma ubona n'inzira ucamwo kugira ubironke kuko kwinjira mu mugambi wose yaba integration regionale canke ibi vyo gufashanya mu bijanye n'urudandazwa z'amagwa canke accord de partenariat économique nk'irya bagiriranira na union européenne kuvyinjiramwo ni kimwe kumenya inyungu nayo ngene uyikuramo n'ikindi tunareke rero n'ivyo n'ivyo ayi- no muri east african community ni kwa kundi erega n'uburundi muri muri east african community si ukuvuga ngo buranganya ingufu na kenya kenya isanzwe isumvye uburundi none ni gute uburundi bwipanga kugira buri muri iyo East African Community bumenye ingene naho bugira ico buhakura mu kongereza imwe bushora no kugira amadovize ashobore kwinjira Eh, iyo ka- rero ni ni ngo organisation interene y'igihugu mugabo itabutakariza eh, ubu ubusugire itabutakariza ntuze ico no kwita eh, ico no kwita eh, en- eh, eh, independence ubwigenge mu gihugu cy'iwacu mu kirimi cy'iwacu Reka Kandi tubandanye.
baravuga ati none je ko ndi igihugu kanaka imitahe mpuzamakungu ushobora gushikira imeze gute kuko n'imitahe irazimvye hari ibihugu bija kuri marshe finansiye ushaka kubaka nk'amabararo akomeye wampa imfashanyo ko wampa imfashanyo ujya kuri marishe finance none marishe finance urafite uburenganzira bwo kwishyika ko unavuga ati none ko genda igihugu gikenye nzo kubaka amabaraje gusa nzo kubaka ibiraro bikomeye gute.
Reka tu- Ubu tubandanye.
utegereza gukura amahera hanze none uyaronka gute uca wiga iyo strategy ingene uyaronka kandi ukavuga ati nzoza ndava gute kuri stade yo kurondera imitahe izimburutse ku masoko yazimburutse nja ku mitahe izimba Reka Ni- tubandanye.
ni umusakaro, ni ni nk'umudandaza uwo ari we wese aha Ego, tubandanye, Nk'umudandaza Faustin.
ngaha mu caro mu rwanda canke mu burundi ashobora kuvuga ati hari ishyirahamwe ritanga imitahe ku banyagihugu bakenye iyo mitahe mu gusubizwa waronse umutahe ugasubizwa Reka, nk'icya ego.
kabiri Tubandanye, Canke Fa- Faustin.
kugira utangure kuriha uzo- uzoriha haciye iminsi niyi Yego.
hari abishobora gufasha rero n'abandi bavuga ati reka tuhere ngaho buhoro buhoro hanyuma nitwikomeza hazogira igihe tugira ijambo gusumba Yego, nagira mvuge reka- mu reka tu- tu- by'ubutunzi kwisi ugira ijambo uri kurikomeza mu by'ubutunzi Uba Faustin, ari kurikomeza Faustin, mu tubandanye.
by'ubutunzi, ibyo ushora ego Bashobora Eh, te- reka gukomera.
tubandanye umwanya ugiye Uwuri kurangira kurihinda.
ego dufise uwundi ah, duteye Yego.
akamo bartelemi bartelemi uratwumva
Eh, ndabumva cyane ego munyarutse ari ikibazo canke iciyumviro nagomba nagomba mba- mvuge ikintu cy'intererano
yego ni ukuvuga iyo turabye iyo turabye ngaho iwacu mu burundi tubona ubutare ubutare ba- barabugura bakabutwara bakabutwara hanze kandi ahanini hano burya nagomba gushyigikirirwa uyu muntu wo mu kamenge ivyo yavuze byari byiza yuko bubuza n'amahinguriro ngaho iwacu mu burundi dufate nk'akarorero aha hakurya i rwanda amaterabito yubaka mu burundi nihava kandi ahindurirwa hano nyine ku mipaka aha nyine mu mupaka ya hafi y'i burundi kandi ibyuma bayakoramo byinshi byinshi biva mu burundi ibyo tukabigura amafaranga menshi ibyo byuma bahinguye kandi babihinguye mu byuma byacu n'ibindi ubu butare batwara hanze barabutwara bakabuhinguramo ibyuma tugahindukira tukabugura ibyuma tukagura amafaranga menshi ahanini hari burya umuntu wakwigisha umuntu kuri iyi si wamwigisha kuyiroba Okay.
byiza rero aba bahungu bacu n'aba bakobwa bacu biga basohotse hanze ni uko ubumenyi ba- ba- bize hanze buza kubukorera hano mu burundi kugira Urakoze.
ngo amahinguriro agwire niho nibaza ko uburundi bwoshobora gutera imbere murakoze ni uko ibyo bintu bya leta murakoze Eh, ambasaderi gamariyeri tusa n'ababibagiye ariko imbere yo kurangiza dusigaje umwanya mutoya nashaka kubavuga ko umugambi wa gowa usobo- ushobora kuzosenya amahinguriro muri afurika kubera ubukomezi eh, bwa amerika n'ibidandazwa byabwo bizokuzurana mu masoko yo muri afurika n'abavuga ko uravye kenshi usanga ari amakompanyi akomakomeye amasosiyete akorera muri afurika y'abanyamahanga ari akura inyungu cyane muri agowa ni ikihe cokorwa muri make
rero icyo nibaza yuko iyo bitunaniye uko ni ukwirema Eh, igihugu cya amerika tuguruye amarembo ngo dushore y'ibintu yarekuriye igihugu cyacu cyangwa ibihugu byacu kugira ngo abantu- aba- abantu b'iwacu bashore y'ibintu si leta ibishora hariho amaminisiteri ashinzwe ibyo bintu murambabarira icyo namba cyane haba ikindi kiganiro mu minsi iza kuvugana n'abatekinisiye babikora retekinisiye du komekisi barafite n'ibibazo byose tuhamye tuvuga tudashobora kuronka twebwe kuko dufite ubuhinga bw'analize butuma tuvuga yuko icyo kintu kimwe atari kibi atari cyiza hanyuma twatumira rero muri komerese hari abantu bakora icyo gusa biyumvira uburyo bwo kwishyura ingene binjira muri ayo marembo hariho abadandaza bashinzwe gukora byo nyine kubishobora kubidandaza la chambre de commerce est importante muri deba y'ibi bintu igihe rero chambre de commerce ni ukuvuga abadandaza amajambo yabo minisiteri ishinzwe politike gudana ivyo bintu ikoze politike zikomeye ikaraba iyo ingene twobigenza leta ikarondera uburyo hagati kugira ngo twinjire ayo marembo ko amarembo yuguruye duteza kwinjirayo ndabaha akarorero amashurwe yo muri kenya amashurwe ivyatsi amashurwe rurangiranwa batekera amashurwe ashobora iburayi ego muheraheze tugiye kurangiza aha ipiripiri y'i rwanda yitwa kabanga yansanga muri cote d'ivoire n'umisanga aha muri amerika ni ukuvuga rero nu- ibi- ibibazo ntitwibaze ngo tubyishure ntidufise uburyo bwo kubyishura ni ukubaza muri minisiteri du commerce abantu bategerezwa kubikora iminsi yose na chambre de commerce ishobora kubishyira mu ngiro iminsi yose ingene bo kwishura ivyo bibazo niho tworonka inyishu itomoye murakoze murakoze murakoze cyane hari mu kiganiro muri sanga abatumire Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba ambassadeur w'u Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu ONU akaba ba mu gisagara ca New York ngaha muri Amerika muri iki gihe na Faustin Ndikumana ayoboye ishirahamwe Parsem rijeje gukangurira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashikire iterambere rirama ari Bujumbura tubaye ko tuvuga ku mugambi wa Agowa n'inyungu ushobora kugira ibihugu vyo muri Afrika bifise kurikuramwo inyungu dushimire rero abaduteze amatwi namwe mwese mwashoboye kuduhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro kugira ibihe byiza
bandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika